my people, wahala don happen o as i they talk to na christian association don't come aside Do they don't contract tinubu and inec o inec don enta anoda part two wahala Because right now the way the matter they go they talk say they no go feel silent Because the way apc take dey make their move eh, they dem no go feel silent again He said because if they're silent 2027 wey people they talk say make they come again say make they go and make the other party go prepare themselves. say the apc go still do the same thing because right now they no fight them now if they no fight them right now make they fight for their right apc go continue to they do the same thing. now the the christian association come outside They let us understand say I next. He say tinubu get problem with all the education where people they drag am even the court for us release many things against tinubu wey tinubu lawyer dey talk say why di us court go allow eh, atiku and oda party get access to his educational record right now dem dey talk say why inec go open eye go let dat kind of person become president for nigeria as i dey tok to na so everywhere don scatter my people because eh, hey, dem talk say if di judge no do di right thing by standing for di truth Now be say dem sef there among the people. wey be say it e is scatter the country because you know go fit see say This thing no go well and many people dey complain about am you decided to talk, say okay o oh, because of say no but dem never one day announce president say make e comot for position You no mean say dem no go fit start am if dem see the truth say this person no really deserve am my people, a lot of people still dey talk, say this Christians association eh, make dem enter house e say because when di matter dey hot dem no do anytin na wen tinubu don dey rule wey be say hey, eh, everything don dey wey e don even breeze don touch am They don even win for for court wey be say dem drag tinubu go na now the court or uh, the supreme court wan come announce say they wan comot tinubu say make they redo election now many people dey tok say make they use that the same energy make they go prepare themselves for uh, uh, their own candidate for next election my pipo go like make una go watch video make una see the way they drag inec make una see the way they drag inec and tinubu because this one eh e be like say They no wan give up o oh, because the way we take dey see the matter so they wan do so tey make the court make the right decision because if the court no make the right decision dem no go enter house make una go watch video. refuse to be told that this is nigeria meaning this is a place where nothing works we should refuse to agree that this is a country where certificates are forged and it is okay We should refuse to accept a situation where elections are rigged and you are told to go to court. These things have consequence. These things have consequence. Jesus says, You shall know the truth, and the truth will make you free. Accept that they have a heavy trust deficit. And nothing wrong with admitting that things when it didn't go so well. When I hear Professor Mahmoud on television, even yesterday, telling us that everything went perfectly well in January, I shed tears. He knows he was not telling the truth. If we don't tell the truth, we will not move forward. I'm a religious person and I keep praying to God to forgive us and to show us the truth. Because we can, if we tell the truth, things will move fast. Nigerians are wonderful. And I still hope that things will move fast. Whatever judges may decide, whatever courts may say, at the end of the day, the truth will make us